Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa jirtu baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxataa eebila lama bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 24 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumorodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti. Waa'ee pirezidaantii naannoo Somaaliyaa duraanii Abdii Iilee mana hidhaatii hiikamuu isaanii irratti komii dhiyaate waa'ee warshaa xaa'oo godina Iluu Abbaaboor keessa jiru akkasumas qophii torbanii dhimma dubartootaatii fi maatii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanu isin affeera amma gara ijoo oduuwwan biyya keessaatii fi alaa arganneetti darbina mitikkuu fi qaaduuti.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mu'an mitikkuu fi qaaduuti. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee duraanii Abdii Muhammad Umar yookaan bal'inaan maqaa Abdii Iilee jedhamuun kan beekaman faayidaa uummataaf jecha himannaan irratti banamee ture adda cituun hidhaarraa akka gadhiifaman taasifamuu hordofe bara bulchiinsa isaanii hooggansa isaan kennaniin sarbamiinsi mirgaa nurratti raawwateera kanneen jedhan mormaa jiru. Hidhaarraa kan gadhiifaman Muhammad Umar duraan hoogganaa nageenyaa naannoo Somaalee achiis pireezidaantii naannichaa ta'uunii fi bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a adoolessaa keessa dargaggoota maqaa heegoo jedhuun gurmeessuun jeequmsa kaasisuun lubbuun namoota akka darbu qabeenyi akka barbadaa'uu fi manneen amantaa kiristaanaa ortodoksii akka barbadaa'an taasisaniiru kan jedhan miidhamtoonni haqa eeggachaa osoo jirruu murtoon mootummaan fudhatame fudhatama akka hin qabne sagalee ameerikaatti himaniiru dhaabbata hiiman raayits woochit dura ta'a gaanfa afriikaa kan ta'an latishaa badiriis hiikamuu abdillee kana mormanii jiru jechuun diree dawaarraa addis chokkoltu gabaase.
pireezidaantiin riippaabiliika dimokiraatawaa koongoo wixata kaleessaa akka biyyattiitti kan jalqabaa isa ta'e ministeera muummee biyyattii dubartoota keessaa filatanii jiru.
Pireezidaant Fileeksii Tishiseekeedii wixata kaleessaa yeroo jalqabaaf kan ta'e ministeera muummee biyyattii dubartoota keessaa kan muudan yommuu ta'u ministeera karooraa biyyattii kan turan. yuudiit suumiin waa tuuluukaa ministeera muummee ta'uun muudamaniiru muudamni isaanii kunis yeroo naannoon baha biyyattii kan albuudaan badhaate naannoo daangaa ruwaandaa irratti jeequmsi babal'atettidha akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sababa jeequmsa biyyattii keessa jiruun namoonni miiliyoona torbaa ol qe'ee isaaniirraa kan buqqa'anii jiran yommuu ta'u akka addunyaatti bakkoota rakkoon gargaarsa namoomaa dhaqqabeeru keessaa riippaabilikni dimokiraatawaa koongoo. tokko taateettii jaleera ministiritti muummee haaraa tuluukaan haasaa muudama isaanii irratti dhageessanii nageenyaa fi misooma irratti akka hojjetan waadaa galaniiru mootummaa haaraa hundeessuuf ammas ji'a tokko yeroo nu hafutti kan jedhan ministirri muummee haaraan kun ammayyuu paartilee mormitootaa waliin marii taasisuun barbaachisaadha jedhanii yaadni koo gara baha biyyattii fi golee biyyattii hunda keessa jiras jedhaniiru magaalaa guddittii biyyattii kinshaasaa irraa fagaatee kan argamu baha biyyattiitti gareen hidhattootaa dhibbaaf digdama ta'an. kanneen qooda albuuda naannoo keessaa argamu irratti falmii gaggeessaa jiran yeroo dheeraaf lola hidhannoo taasisaa jiran ajjeechaawwan jumulaa gaggeessu gola nagaa eegumsa naannolee irraa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa kan bobba'an nagaa eegsuuf waggoota dheeraaf naannoo baha biyyattii keessa kan turan gaaffii mootummaa biyyattiitiin gadhiisanii akka ba'an taasifamuu hordofe akka haaraatti amma jeequmsi babal'atee jira waggoota shanan itti aananiif ammas irra deebi'uun ji'a muddee darbe keessa kan filataman pireezidaantiin biyyattii fileeksiin humnoota hidhatanii socho'an kanaaf biyyi ollaa isaanii ruwaandaan deeggarsa taasifti jechuun yommuu himatan ruwaandaan gama isheen himannicha ni haalti.
Poolisoonni naannoo masaraa biyyaalessaa biyya haayitii humnoottan garee hidhatanii ajjeechaadhaa fi saamicha biyyattii keessatti raawwachaa jiran wajjiniin walitti dhukaasaa oolaniiru. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Akka gabaasa miidiyaalee naannootti yoo xiqqaate poolisiin tokko rukutamuu fi konkolaataan hidhannoo ofirraa qabu tokko gubachuun qondaaltonni kaan immoo baqachuuf dirqamaniiru. Namoonni dhukaasa banan kurnootaan kan lakkaa'aman akka baqatan taasifamuu fi dhukaasichi garuu turtii sa'aatii shaniif akka ture namoonni naannoo Assooshiyetid Pireesitti himaniiru. Jeequmsi heeyitii keessaa kan jalqabe erga gareen hidhannoodhaan saamichaa fi ajjeechaa raawwatan bu'uuraalee misoomaa mootummaa barbaachisoo ta'an irratti haleellaa bananiin booda yommuu ta'u. amma ji'a tokko lakkoofseera jeequmsa kanaanis buufata poolisii biyyattii gubuu buufata xiyyaaraa idil addunyaa biyyattii keessatti haleellaa qawwee raawwachuun akka cufamu taasisuu fi namoonni kuma afurii ol kanneen to'annoo seeraa jala turan akka gadhiifaman taasisaniiru akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hanga ji'a bitootessa 22 heeyitii keessatti yoo xiqqaate namoonni 1554 yommuu ajjeefaman kanneen 826 ta'an immoo madaaniiru taateen kunis ji'a darbe keessa ministeerri muummee biyyattii eereel heenerii. aangoo isaanii akka gadhiisan taasisuun koreen pirezidaantii ce'umsaa akka hundaa'u taasiseera ministeerri muummee eereel heenerii humni poolisii keeniyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin deeggaramuun gara heeyitii akka seenu hojjechaa kan turan amma heeyitii keessaa akka hin baane taasifamanii jiru lammiileen heeyitii hojii isaanii guyyaatti deebi'uuf abdiidhaan eegaa yommuu jiranitti ammas dhukaasni itti fufuun daandiiwwan biyyattii irratti reeffa namootaa arguun taatee guyyaa guyyaan ta'ee jiras jalameera.
haleellaa xiyyaaraa waraanni israa'el qoonsiila iraanii isa magaala guddicha sooriyaa keessatti argamu irratti raawwatte ilaalchise manni mareen nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka walgayii hariifachiisaa taasisu iraan gaafattee jirti haleellaa israa'el wixata kaleessaa raawwatteen gorsaa waraanaa iraanii isa islaamiik riivolushinarii gaardii jedhamu dabalatee namoottan torba ajjeefamuun isaanii gabaasameera gochicha kan balaaleffatanii dhaabbata mootummaa. moota gamtoomaniitti ambaasaaddarri iraan mootummaan iraanii ambaasaaddarri iraanii hosnii akibaarii biyyi isaanii haleellichaa fi deebii walfakkaataa kennuu dandeessi jechuudhaanii dhaadatanii jiru israa'el erga hamaasii wajjiniin lola jalqabdee ji'oottan jahan darban keessa sooriyaa keessatti bakka humnoottanii mootummaa biyyattii to'atan irratti haleellaa taasisaa akka turte ni beekama bakka gareen hizboolaa keessa maandheeffate israa'el irratti dhukaasaa jiru libaanon keessattis humni israa'el haleellaa raawwachaa akka jiru ni beekama. Himannaa Iraanii dhiyeessite kanarratti mootummaan Israa'el akka deebii hin kennines gabaasamee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo waraanni Israa'el haleellaa xiyyaararraa Gaazaa keessatti raawwateen hojjattoota gargaarsa namoomaa ajjeesee jira. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Dhaabbanni gargaarsa nyaata dhiyeessu giddugala alawaadaa addunyaa kibxata kan akka beeksisetti hojjettoota isaa kan ta'an namoonni torba lammiilee Awustiraaliyaa, Poolaand, Yuunaayitid Kingdamii fi kan lammummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa qaban haleellaa humna qilleensarraan Israa'el fudhatteen ajjeefamaniiru jaleera. Hojjettoonni kunneen kan ajjeefaman nyaata gargaarsa toonii dhibba tokkoo ol kan karaa galaanarraan gara Gaazaatti wiixata kaleessaa mana kuusaa Deeyir Albalaa seensifame raabsa. saaf otoo baasaa jiranii ta'us dhaabbanni gargaarsaa kun eeree hojjettoonni kunneen konkolaataa aasxaa yookaan mallattoo dhaabbata alawaadaa addunyaa jedhu kan ofirraa qabu lamaan nyaata fe'anii osoo deemanii bakka waraanni hin jirretti rukutamanis jedheera reeffi hojjettoota gargaarsa ajjeefamanii kun gara hospitaala giddugala gaazaa magaalaa deeyir albalaahitti kan geeffame yommuu ta'u boodarras gara hospitaala kibba magaalaa raafaa kan daangaa masrii irratti argamutti geeffamuu gabaasaan assooshiyetid pirees gabaaseera waraanni israa'el gama isaan taatee gaddisiisaa jedhee dhimma kanarratti gama gama gaggeessan jiras jedheera.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaas gara yuunaayitid isteetsitti nu deebisa. Godaantonni Ameerikaa seenaa jiran wiirtuuwwan yeroodhaaf keessa turanii dhimma isaanii saffisaa fi ariifachiisaadhaan xumuruu danda'anu naannoo teeksaas magaalaa elpaasoo keessatti ijaaramuun isaa beekameera yookaan immoo qophaa'eeraa fi dhimma kanarratti gabaasaa siizaarii kaatiraaraas qopheesse jaallannee gammadaa akka ittaanutti nu dhiyeessuudhaaf deemti waliin acaqasu.
bara darbe waajirri gumrukaa fi eegumsa daangaa yuunaayitid isteetsi Godaantota to'annaa jala jiran saffisaan dhimmi isaanii xumura akka argatuuf jecha elpaasoo teksaas keessatti kana bane. Manneen kun ededa manaa dhaabbataa ta'e kan hin qabne yoo ta'u qondaaltonni immigireeshinii akka jedhanitti hanga namoota kuma lamaaf dhibba shanii qabachuu danda'a. Bal'inni isaas godaantota wiirtuuwwan humnaa ol ta'an qaban kanneen kutaalee biyyattii dhiyoo jiranirraa dhufan dhimma isaanii ilaaluu dandeessisaa jedhan Aantonii Good. Qondaalli olaanaan kan to'annoo naannoo damee elpaasoo.
Arizoonaa damee tuusaanii jedhamu qaba. Akkasumas dhuma Arizoonaa irratti damee yaamaa qaba. Yaamaan immoo damee tuusaanii yaada jalqabaa jiruun gargaaraa jira.
Ji'a guraan ala keessa guyyaatti giddugaleessaan godaantonni sagaltamii afur tuusoon irraa as ga'uu isaanii dubbi himaan eegumsa daangaa Kilaawudoo Hareeraa dubbataniiru.
Godaantonni erga as ga'anii booda dhimmi isaanii hordofamuun tajaajila ashaaraa qubaa ni argatu. Haala fayyaa isaanii murteessuudhaaf godaantota hundaaf qorannoon fayyaa ni gaggeessama.
Giddugalli kun eegumsa cimaa kan sa'aatii digdamii afuriif gaggeeffamu qaba. Godaantonni hanga aangawoonni tokkoon tokkoon namaatiif tarkaanfii itti aanu murteessanitti akka saalaa fi maatiitiin. lafa jiraatanitti dhiyeenyaan hordofamuu jedhan hereeraan.
tokkoon tokkoon isaanii dhimmi isaanii adda adda yeroo ammaa adeemsa gara biyyaatti deebisuu akkasumas atattamaan yookiin saffisaan achii baasuu hojiirra oolchaa jirra.
aantanii guudaa akka jedhanitti hojjetoonni dhimma baqattootaa ilaalaa turan kanneen to'annoo isaanii jala jiran kunuunsuudhaaf waan danda'an hunda gochaa jiru.
Kunuunsa yaalaa nyaataa fi hojjettoota isaan gargaaran kennaafii jirra. Beektaa hojjettoonni kontiraataan hojjechiifnu kun dhuguma nu gargaaraa jiru. Dhuguma naannoo nageenyaaf qulqullina qabu akka ta'u nu gargaaran.
Dhaabbati kun kunuunsa addaa daa'immaniif godaantonni gorsa maatii yookaan gorsa seeraa akka argataniif immoo tajaajilli bilbilaa akka jiru yoo ta'u bakka bashannanaas of keessaa qaba. Hiriiraan garuu. imalli isaan gara kaabaatti taasisan baasii guddaa akka isaan gaafatu godaantota akeekkachiisan.
himannaa dhaabbilee yakkamtootaatiin hin gowwoominaa asittis isin fiduu fi maallaqa guddaa isin baasisu bu'aa kan fidu gara biyya keessaniitti deebi'uu qofa.
waajjirri gumrukaa fi eegumsa daangaa yuunaayitid isteetsi yoo barbaachisaa ta'ee argame dhaabbilee biroo kan akka kanaa banuuf akka jiru dubbata.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjin hin tura. Ijaarsi isaa kan dhaabbatee jiru warshaan xaa'oo yaayyoo meeshaalee isaa hannaa fi meeshaaleen isaa hannaa fi akka saaxilamaa jiran jiraattonnii fi aanga'oonni aanichaa ibsanii jiru godina iluu abbaaboori aanaa yaayyootti kan ijaaramuuf ture warshaan kun ganna ja'an dura ijaarsi isaa kan dhaabbate yommuu ta'u mootummaan akka tarkaanfii fudhatuudhaaf eegumsa egeree warshaa kanaarrattis akka murtoo dabarsuuf gaafatamaa jira bulchiinsi godina iluu abbaaboori ajajaawwan mana murtiitiin kan ka'e meeshaalee. warshaa sanaa akka hin sochoone taasisamuu isaa ibsanii ammas egeree warshichaa ilaalchisee mootummaan federaalaa murtoo akka itti kennu gaafachaa jiraachuu isaanii dubbataniiru galmoo daawwitii gabaasa dabalataa qaba dhimma kanarratti.
Ijaarsi warshaa xaa'oo kun bara 2004 ture. As godina Ilobbaabur aanaa yaayyootti kan jalqabe. Akka bulchaan aanaa yaayyoo VOA himanitti ijaarsi warshaa birrii biiliyoona 55 waliin jalqabame jedhame kun rakkoo qulqullinaa fi akkasumas immoo hanna oomisha dhakaa cileef jecha ganna ja'a dura adda akka citu ta'ee jedhan. Garuu sanii as qaamoleen adda addaa qabeenya birrii biiliyoonatti tilmaamu kana qisaasessaa jiraachuullee dubbatu. Obbo Rashid Abdallaa bulchaa ganda wixatee kan bakka ijaarsi warshaa xaa'oo kun irratti argamuuti.
Namoonni eega hojiin kun dhaabate dhaabbata tekilaabiraanii jedhame waamamu kanarraa idaa qabna kan jedhuuni sadarkaa mana murtiitti murteeffatanii konkolaataa baafatanii jiru. Qabeenya hojii gimbaataaf kan oolu kan akka feerroof kan kan fakkaatamu loobeediidhaan gara beddeellee kanatti gara godina jimmaatti illee kan fe'atan jiru ammas carraaqee kan godhanu jiru kan kanarraaf immoo namoota xixiqqaa isaatiin hattoo safaraatiinis abbootii qabeenyaa gurguddaanis hatamaa yoo wana wayii waan ta'eef ani amma kana falmuufis deebii lamatti hidhameedhaan sadarkaa mana murtii godinaatti waamame carraaqqii baay'ee godheeti kan mana hidhaatii baanee namoonni sadii itti hidhamneetu turre raawwachiisuu mana murtii digdamaan jedhuudhaani.
obbo cannaaloo caalchisaa bulchaan aanaa yaayyoollee aggaammii hanna qindaa'aa jedhaniin waan qabeenya ijaarsa warshaa kanaarra ga'e jedhan akkasiin ibsu.
riiformii egaa godhee booddee itiyoo injinariin guruup kan jedhamu keemikaal koorporeeshinii wajjin waliin ta'uudhaan keemikaal koorporeeshiniin warshaa kanaaf qabeenya kana walirkaa fuuchaa taasisee hojii kanatti fufsiisuudhaa fi hojiin ammoo hojjetamaa jiru jira garuu hojii kana itti fufsiisuudhaa fi qabatamee itti jiraatuyyuu malee hanga ammaatti hojii qabatamaa keessan galleechaadha kanarraa ka'uudhaan meeshaaleen gurguddoon maashinoonni adda addaa kan harka namaatiin baatamanii socho'uu danda'anu baay'een isaanii karaa adda addaatiin hatamaa jiru. karaa ragaa sobaa naannaa finfinnee irraa akka waan miiteekiin kaleessa waliigaltee yookiin takla birhaan waliigaltee qaama dhuunfaati wajjin qabuutti taasisanii ragaa sobaa maxxansuudhaan qabeenya gurguddaa birrii miiliyoonaan lakkaa'amu mana murtiitti murteessisanii fidaa turaniiru yeroo jalqabaatiif manni murtii godina luubaaboor murtee murteesseenii makiinaan loobeediin lama gurgurameera isaan asitti garuu akka aanaatti qaamolee nageenyaaf qaama. qaamolee haqaatii wajjiniin ejjennoo qabanne qabeenyi kun qabeenya mootummaa dantaa mootummaa waan ta'eef dhaabbanni takla biraan hambaa jedhama akka aanaa keenyaatti qabeenya tokkollee akka inni hin qabnee fi qabeenyi kun yeroo ammaatti harka mootummaa galee mootummaan illee takla biraan hambaa irra edaa gurguddaa qaba waan ta'eef qabeenyi kun lakkaa'amee gara istookii mootummaatti akka inni deebi'u ta'ee ture bu'uuruma kanaan garuu iddoo adda addaatii mana murtiitii murteessisanii waan fidan sana akka inni raawwatamnee fi qaamolee haqaatii wajjiniin ta'uudhaan qabeenya kana achitti eegaa jirra.
Obbo Caannaaloon qabeenyi kun asitti baduutti dabalata boolli ijaarsa warshaa kanaaf bakka adda addaatti qotame dhibee busaa hawaasatti fidaa akka jirus simanii jiran. Obbo Kaasawu Naayiluu amma hoogganaa eejinsii geejjibaa godina Iluu Abbaa Boore yeroos aangawoota dhimmicha dhiyeenyaan hordofaa turan keessaa tokko akka turan dubbatu keessumaa xalayaa mana murtiitiin qabeenya fudhatamaa jira jedhame hanqisuuf tarkaanfiin fudhatameera jedhu.
Keessumaa akka agarsiisutti kan inni kaasuu barbaadu rakkoo kuma lamaa kudha shan nu mudataa ture qabatamaadhaan keessan ture waan ta'eef koreen sirna sadarkaa godinaa ofitti fudhatee koree fooyyee sirna qaama naannoo beeyisee hanga pirezidaantii mana murtii oromiyaatti illee deeme murteen manneen murtii sadarkaa gadiitti murtaa'anii akka jarri diigamanuuf daangaa seeraa keessatti akka inni dhaabbatuu fi hojiin qindoominaa guddaan hojjetamaa tureera. Isaa gadiittis immoo manneen murtiitii fi bulchiinsi godinaa wal hubatee poolisii wajjin wal hubatamee qabeenyi lafa jiru kun qabeenya uummataa waan ta'eef nama abbaa mirgaatti qabu bifa addaatiin hin jiru jedhamee amanama. Yoo jiraates immoo ragaa dhugaadhaa fi dhugaatee amanamaa ta'een adeemsa rakkeetti deemuu akka qabu irratti walii galamee jira.
Qabeenyi bifa adda addaa hatame jedhamu kun tilmaami isaa beekamuudha baatus ammatti bifa kamiinuu akka hin qisaasamnee fi eegumsa dandeenya itti jirra jedhu obbo Kaasawun. Ijaarsa warshaa xaa'oo yaayyoo erga dhaabbatee ganna ja'a ta'us ammayyuu egeree maal ta'a wanti jedhu hin beekamne obbo Kaasawun Ayiluu aangawaan godina Iluu Abbaabor sirni qabeenya ijaarsa warshichaa lakkaa'uu dhibbeentaa sagaltamarra ga'e akka ture eeranii ammatti kan bulchiinsa isaa harkaa qabu dhaabbata mootummaa feederaalaatiin bulu jedhan keemikaal koorporeeshinii akka ta'ellee eeranii jiran obbo jihaad naasir bakka bu'aa mana maree bakka bu'oota uummataa aanaa yaayyoo fi dooranniiti egeree ijaarsa warshaa kanaa baruudhaa fi gannoota darban qaama hedduu gaafataa jirra jedhu.
ministeera albuudaatii fi gaaffii kana kan dhiyeessine lammaffaa irratti gaaffiin akka waliigalaatti walitti qabamee karaa mana mareetiin qaama ilaallatuufis hin qaqqaba waan ta'eef isaaniifis dhiyeessineetu jirra. Tokko kan nuuf ka'u walirkaa fuuchaatu gaggeeffamaa jira wanna jedhamutu kaa'e jechuudha. Walirkaa fuuchaan kun keemikaal koorporeeshinii meeteekii meeteekiin immoo saapkoontiraaktariisa isa jala jiranu wajjiniin walirkaa fuuchaa xumuraa jirra. irraa wanna jedhuutu nuuf laatama jechuudha. Kun immoo waggaa dheeraa lakkoofsisee jira. Akka keenyatti nuti xiyyeeffannootti kennuu dadhabuudha. Sababiin isaa maayinni wanta jedhuudha kan nuti ammallee gaafachaa jirru jechuudha.
Obbo Jihaad amma yoonaa deebii argachuu baannus haga egereen warshaa kana adda bahutti gaaffii keenya itti fufnaa jedhu. Dhimma kanarratti ministeera albuudaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaallus ammaaf hin milkoofne. gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawit yaayyoo irraa.
Hayyee gabaasni keenyatti fufee jira amma immoo gara qophii torbanitti deebina waa'ee dubartootaatii fi maatiitti nu wajjiniin tura. Qophiin dubartootaatii fi maatii har'aa waa'ee birqiyyee tsaggaa'ee nutti himuudhaaf jira. Shamarree ogummaa injineeraatiin eebbifamtee dhukkeedhaa fi dhoqqee keessatti dhiirotaa fi dubartoota dafqanii hojjetan wajjiniin hojjechaa nama turteedha. Boodarras hojii afaan hiikuutiin dhaabbata albuuda qabeenya biyya alaa ta'e tokko keessatti hojii jalqabde hojii haaraa jalqabde bakki kun bakka waa'ee albuudaa akka gaariidha. gaariitti barachuu dandeessu ishee taasiseera yeroo ammaa dhaabbata mataa ishee hundeeffachuudhaan hojii albuuda gara biyya alaatti erguu hojjechaa jirti tsahaay daamxoo caalaatti waan nutti himtuu qabdiiti waliin haa hordofnume.
shamarree warqee tsaggaa'ee eenyudha maal hojjetti shumarraa dhageenyu.
warqeen ganda qoftuu jedhamu dhaladhe bishoofturraa kiiloomeetiraa kudhanii lama akkasiin ga'a. Baadiyyaa dhaladhee achumatti baradhee achuma guddadhee isaan booda itti fufeellee biizinasii galee biizinasiitti galee oduun konistiraakshiniirra hojjetaa jiru jidduudhaan albuuda kanarra warri adii tokko na galchanii afaan oromiffaa nuuf dubbatta jedhanii isaan albuudarra hojjetanii turan ani shaakkisoo karaa gubbaa hojjetaa ture albuuda kanatti na galchanii biizinasii kana malee albuudanii nuti kiyya konistiraakshiniidhaan.
Shamarree warqeen akkamittiin gara hojii albuudaatti dhuftee nuuf ibsitu.
Chaalenjii qabaa dhugaadha. Mbeekuyyuu karaa isaanii warra erdaataa warra kennu santu naannoo sanitti karaa wayii hojjetuu barbaade. Shashamanii gubbaatti hojjechaa hin jiru. Na arganii dubartii akkatti hojjetu na argineeyyuu dubartiin tuni haa hojjettu nuuf jedhanii na fuudhanii achi deemani. Gizee deemnu roobni roobaa jira akka malee laftiin qorraa. Lafa booree jedhamu tokko geenyu lafti akka malee qorra ture. Akkam danda'e hojjedhaa kana keessa jedhee waaqaatiin na qarqaara jedhee inni faana deeme. Alreedii kiiloomeetira dhibba shaniif wayi deemne chaalenjii qabaa. Chaalenjii san immoo hin danda'u jette. Namni maal hin danda'a jechuudha inni guddaan hin danda'a jennaan hin dandeessa. Hin danda'a itti hojjettee hin dandeessaa. Amma maalidhaa kiiloomeetira kuma tokkollee deemna albuuda baasuuf. Kiiloomeetira kuma tokkoo deemtu kan laftiin ho'aa akka malee karaan hin jiru, karaan ulfaataadha, karaa gubbaa bultaa, makiina keessa bultaa, bakka bulmaataan argattu kiiloomeetira dhibba afur deemtee darsumarsii deebi'uu hin dandeessu. Kanaafuu achuma baadiyyaa keessa bultallee mana goojjoo kadhattee warrummaa san seentee bultaa. Yoo namni si bulchu hin jiraanne immoo makiinuma kee keessa bulaa haala saniin hojjetta. Maalidhaa? Dandeettii qabna nuti. Ijoolleen duraa keessayyuu dandeettii guddaa qabna. Maaliif? Yaadna bal'isnee yaadna yaada qabna waan ta'eef hojjechuu hin dandeenya.
Ogummaan ishiin barattee ogummaa albuudni barbaadu miti. Carraa afaan hiikuudhaaf argatte gara muuxannoo albuuda barbaaduu fi hojii isaatiif wantoota barbaachisan irratti xiyyeeffachuun har'a gara dinagdeetti jijjiirrachuu ishees warqeen ibsiteetti.
Isaanirra gisee nu hojjedhu dhugaa dubbachuuf qabeenya hin ta'in barumsa fudhadhee ba'e isaanirra. Inni barbaada ture barumsa hin barbaade barumsa san immoo irraan argadhe haala kamiin hojjechuu dandeenya albuuda barbaadnu haala kamiin barbaaduu dandeenya joolojistiin tokko waan hojjetu qabu waan barbaadu qabu akkuma inni barate sanaan illee hin beeka albuudota eessaan akka ba'u qabu maal akka ta'e diistaansii isaa muluu isaa warrarraa barumsa fudhadhee jira yeroo muraasa isaanii waliin ture keessaa barumsa guddaa fudhadhee beekumsa guddaa qabanii beekumsa isaan qaban immoo irraa fudhadhee jira. Waan jiru ammaa biyya kiyyaaf immoo barumsa fudhadhe san hojiirra oolchuuf.
Biyyattiin albuudaan badhaatuudhaa kan jette shamarree warqeen dhalattoonni biyyattii keessumaayyuu immoo dubartoonni damee kanarratti hirmaachaa hin jiran kun hafuu qaba. Dubartoonnis jajjabeeffamuu qabu jechuunis ibsitee jirti.
Namoonni baay'een albuudarra hojjetaa jiran finfinnee biyya alaatii fidan nama bocee valiyoo adii godhee karaa biyya alaa erguuf namoonni baay'een amma akkasii hojjetaa jiranii. An akkas oduu hin ta'in warrumti adii sun warrumti kana nurraa fudhatu sun dhufanii asumatti uummatuma keenya leenjisanii uummatumti keenya hojjetee beekumsaan akka ergamuun barbaada baadiyyaa adii godhame tokkoffaa hojii dhabeeyyii hin xinneessina lammatammoo qabeenya keenya qabeenya keenya irratti nuti hojjetu qaba.
Albuunni bu'aa gaarii qaba. Sharafa alaa argamsiisas. Nama dhuunfaa qofaaf osoo hin taane biyyaafis madda galii sharafa alaati. Garuu dhamaatii hedduu qabaa jechuun haala ittiin albuuda gabaadhaaf dhiyeessitus yeroo ibsitu.
Waan lafa keessa jiru tokko barbaaddee argitee baastee karaa maallaqaa jijjiirtee biyya keetillee jijjiirtee ofillee jijjiirtee waan san bu'a qabeessa godhuuf baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa jaaladhee hojjedha. Joolojistiin tokko haga beeku hin beeka jedhee yaada waayee albuudaa. Nuwayyuu amma naannoo Oromiyaatti naannoo albuudaa soddomii lama hin beeka. Albuudni sun immoo eessa jira kan jedhu saayitii isaa waliin qabatamaan irratti hojjechaa jira jechuudha. Kuni Amteesistii jedhama. Amteesistiidha. Naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti argama. Kun bocama. Risheesidha. Akkanatti haala kanaan qalabati gubbaarratti hojjetama jechuudha. Waan adda addaa akka qalamiillee itti fayyadamani. Kuni kan bocame jechuudha. Bocameeti kan qalabate kun immoo koopparidha. Koopparii jedhama. Naannoo Oromiyaa, naannoo Tigraay, naannoo Dabubii. Akkasitti ni argama. Affaarillee ni argama. Naannoo garaagaraatti argama. Koopparii jedhama. Shiboo kanarraa hojjetama.
Fuulduratti dhaabbanni daldalaa kan albuudaa elaa jedhamu kan shamarree warqeedhaan hundeeffame waggoota afur lakkoofsee jiru kun piroojeektii dubartoonni hojii hin qabne gara hojiitti ittiin galan booccatee hojii jalqabuuf akka jirus himtee jirti.
Dubartii dhibba sadiif dhiira dhibba lama akkas qabatuu kan danda'u piroojeektii ammaan qopheessaa jiru. Namoota kana hojii galchee asitti illee warra adii fidee leenjisee nama kaan saayitii gubbaa irratti fiildi irratti namni kun asumatti bocanii baliyoo adii godhanii biyya alaatti akka erginu.
Dhaabbanni kun ammas namoota hedduudhaaf carraa hojii uumeeraa kan jette warqeen keessumaayyuu jiraattota bakka albuunni ba'uuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan hojjechuu irratti qorannoo jalqabuu ibsitee jirti. Dubartoonni jijjiiramnaan maatii jijjiiramaa kan jette warqeen dhaabbileen dhuunfaas kan mootummaas akkaataa dubartiin hojii itti hojjettee of dandeessu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo piroojeektii tokko boocatan dubartoota giddugaleessa godhachuu qabu jechuun dhaamtee jirti. Gabaa sagalee Ameerikaa. Ameerikaatiif Tsahay Daamxoo Finfinneerraa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo daatkoom jedhaatiin nu erga. karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas instaagiraamii keenyaan nu arguu dandeessu gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati qophii keenya karaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tigisti gammee piroodiwusariin keenya raabiraan haayiluuti gulaaltonni viidiyoo girmaa dagafaatii fi siisaa ashannaa fi ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.